iyi mwumvanira y'ijwi ry'amerika iravugira washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi ikaze mwese kuri radiyo yanyu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi uyoboye ibiganiro byo muri iki gitondo mu Burundi umutwe wa sena w'inteko ishinga amategeko wahamagaje minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo gutanga ibisobanuro ku mpamvu leta itanga akazi ku bantu byagera kubishyura bigafata igihe iyo umwigisha yahagarikiye umushahara amaze amezi cumi n'atatu cumi n'ane atararonka uwo mushahara wiwe igihe gishika hiyo umuntu adasiba gutakamba uyu ni umwe mu basenateri bahataga ibibazo minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo umuryango w'abibumbye uratangaza ko gushyira mu bikorwa igihano cyo kwica muri leta zunze ubumwe za amerika biteye impungenge zikomeye ni mu gihe biteganyijwe ko uyu munsi abagororwa babiri bicwa naho ibihugu by'uburayi bifite abasirikare mu ngabo z'amahoro z'umuryango w'abibumbye muri libani bigiye gushyira igitutu cyo mu rwego rwo hejuru kuri israeli izi nkuru hamwe n'izindi ijwi rya amerika yabateguriye ku buryo burambuye ni mu mwanya ntimujye kure ya radiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muri kenya sena iraburanisha ikirego cy'umutwe w'abadepite cyo gukura ku butegetsi visi perezida wa repubulika rigati gacaguha urubanza rugitangira uyu yavuze ko ari umwere ku byaha byose aregwa thomas kamirindi
mu byo abadepite bashinja gacaguwa w'imyaka mirongo itanu n'icyenda y'amavuko harimo ruswa kunyereza umutungo w'igihugu no kubiba amacakubiri n'urwango bishingiye ku moko gacaguwa yabwiye sena igitangira imirimo yayo ko nta cyaha na kimwe yemera umutwe w'abadepite ufitemo intumwa zikora akazi ku bushinjacyaha sena irumva kandi n'abatangabuhamya gacaguwa n'abavoka be bafite uburenganzira bwo guhata ibibazo abamushinja niwe kandi n'abavoka be baza kugira ijambo rya nyuma mbere y'uko sena ikora itora itegeko nshinga rya kenya riteganya ko byibura bibiri bya gatatu by'abayigize bagomba kumwemeza ibyaha kugira ngo ahite ava ku butegetsi ako kanya gacaguwa avuga ko azatura ubucamanza ikibazo cye sena niramuka imwirukanye ku mwanya we hagati aho asaba abayoboke be kuguma mu mutuzo muri nigeria polisi na serivisi z'ubutabazi bw'ibihe bidasanzwe ejo kuwa gatatu bavuze ko abamaze guhitanwa n'impanuka y'ikamyo ya peteroli bari hafi ijana na mirongo itanu iyo kamyo yibirinduye mu ijoro ryo kuwa kabiri muri leta ya jigawa mu majyaruguru y'igihugu nyuma y'uko umushoferi ananiwe kuyigarura yamennye peteroli yatumye ihita ifatwa n'inkongi y'umuriro hapfa abantu ijana na mirongo ine na barindwi nk'uko polisi n'abashinzwe ubutabazi babivuze iyi mpanuka ni imwe mu mbi cyane zabaye mu bihe bya vuba muri iki gihugu cya nigeria gituwe kurusha ibindi ku mugabane wa afurika kikaba na kimwe mu bifite umutekano muke n'ubuzima buhenze umuvugizi wa polisi yaho rawane shisu adama yatangaje ko iyo kamyo yari ivuye mu mujyi wa kano igiye muri leta ya yobe mu majyaruguru ubwo umushoferi yananirwaga kuyigarura hafi y'umujyi wa majiya mu karere ka tawura hafi mu birometero magana atanu mirongo itatu uvuye mu majyaruguru y'umurwa mukuru abuja adamu yavuze ko abaturage bagerageje kuvoma peteroli aho yarimo kumeneka bigatuma ifatwa n'umuriro wakwirakwiriye bivugwa ko byavuyemo impfu nyinshi uwo muyobozi yongeyeho ko abandi bantu mirongo itanu bakomeretse bajyanywe mu bitaro byo mu karere mu mijyi ya ringimu na hadejiya aho barimo kuvurirwa Haruna Mayiriga umuyobozi wa serivisi z'ubutabazi za leta ya Jigawa yavuze ko ejo kuwa gatatu habaye imihango yo gushyingura abitabye Imana umuryango w'abibumbye uratangaza ko gushyira mu bikorwa igihano cyo kwica muri leta zunze ubumwe za Amerika biteye impungenge zikomeye inkuru mugezwaho na Thomas Kamirindi Derrick Dierman wo muri leta ya Alabama na Robert Robertson wo muri leta ya Texas baranyongwa uyu munsi inkiko zabahamije ibyaha by'ubuhotozi mu itangazo yashyize ahagaragara umuvugizi w'ishami rya loni rishinzwe uburenganzira bwa muntu seyifu magango avuga ko kubanyonga bikurikiye inyonga ry'abandi batandatu mu gihe cy'iminsi cumi n'ibiri mu kwezi gushize muri leta byibura eshanu zitandukanye z'igihugu ati biteye impungenge zikomeye cyane asobanura ko igihano cyo kwicwa kinyuranyije n'uburenganzira bwa muntu bw'ibanze bwa mbere na mbere aribwo burenganzira bwo kubaho kandi ko gishobora no guhitana abantu babere nanone ati ibimenyetso byinshi byerekanye ko kitigeze gica ibyaha by'ubuhotozi inteko ishinga amategeko y'ubutaliyani ejo kuwa gatatu yemeje ko binyuranije n'amategeko ko aba bana bajya mu mahanga gushaka umwana binyuze mu kubatwitira ibi impirimbanyi zivuga ko ari uburyo bwo kwibasira abakundana bahuje igitsina kuva yatangira imirimo mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri minisitiri w'intebe georgia meloni yakurikiranye gahunda y'abadashaka ko ibintu bihinduka ashaka guteza imbere icyo abona nk'indangagaciro gakondo z'umuryango ku buryo bigenda birushaho kugora abashakanye bahuje igitsina kuba baba ababyeyi mu buryo bwemewe n'amategeko inteko ishinga amategeko umutwe wa sena yatoye umushinga w'itegeko ryatanzwe n'ishyaka rya meloni n'amajwi mirongo inani n'ane kuri mirongo itanu n'umunani uyu mushinga w'itegeko wari waramaze kwemezwa n'umutwe w'abadepite mu mwaka ushize iri tegeko ryongereye ingufu iririho kuva mu bihumbi bibiri na kane ribuza gutwitira undi ku bajya mu bihugu by'amahanga nko muri leta zunze ubumwe za amerika cyangwa kanada aho byemewe n'amategeko iri tegeko ry'ubutaliyani riteganya igifungo kigera ku myaka ibiri n'amande arenga miliyoni imwe y'amadolari muri iki cyumweru meloni yavuze ko igihugu cye gitanga urugero ku bihugu by'uburayi hamwe na arubaniya ku wa kabiri abigaragambyaga bateraniye hafi y'ingoro ya sena bagaragaza uburakari kuri uyu mushinga w'itegeko bavuga ko guverinoma ikubita ikinyafu abashakana bahuje igitsina kandi igahemukira abashaka kubyara nyamara umubare w'abavuka ugabanuka cyane mu butaliyani radiyo ijwi ry'amerika ibihugu by'uburayi bifite abasirikare muri FNUR umutwe w'ingabo z'amahoro z'umuryango w'abibumbye muri libani bivuga ko bigiye gushyira igitutu cyo ku rwego rwo hejuru kuri isirayeli inkuru mugezwaho na thomas kamirindi biraturuka ku bitero bya isirayeli ku birindiro bya FNUR bigenda byiyongera kuva ku itariki ya mbere y'uku kwezi bimaze gukomeretsa abasirikare ba loni batanu mu nama bakoze ku buhanga bw'amashusho ya videwo ejo ba minisitiri b'ingabo b'ibihugu by'uburayi bifite abasirikare muri finil babyamaganye cyane bivuye inyuma bafata icyemezo cyo kotsa isirayeli igitutu gikomeye mu nzego za politiki na diplomasi kugira ngo ibihagarike ku rundi ruhande batangaje ko hezbollah idafite uburenganzira bwo kwikingiriza ibirindiro bya finil kugira ngo isirayeli itayirasa finil yashinzwe mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi n'umunani ifite abasirikare barenga ibihumbi icyenda na magana atanu baturuka mu bihugu mirongo ine birimo cumi na bitandatu by'uburayi
ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi arakoze thomas kamirindi umfashije kuyabagezaho nshuti z'ijwi ry'amerika tubibutse ko mushobora gukurikira ibiganiro byacu no ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu ku mbuga nkoranyambaga aderese yacu ni vewa radiyo yacu radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro byacu birakomeje perezida w'u rwanda paul kagame yasabye abanyarwanda kwirinda icyo ari cyo cyose cyabakururira umwiryane ushobora gusenya igihugu perezida kagame yabisabiye ejo mu muhango wo guherekeza bwa nyuma colonel joseph karemera wavuye ku rugerero muri uwo muhango nta gihugu cy'amahanga perezida kagame yashyize mu majwi ariko ntiyabuze kwibutsa ko hari abantu bo hanze bashaka kwivanga mu mitegekere y'u rwanda bagamije kugena uwategeka abanyarwanda inkuru mugezweho na Eric bagira ubusa umuhango wo gusezeraho bwa nyuma koroneli joseph karemera wabereye mu ngoro y'inteko ishinga amategeko y'u rwanda agaruka ku bigwi n'ubutwari byaranze nyakwigendera perezida kagame yavuze ko yari mu bafashe iya mbere ku gitekerezo cyo kubohora igihugu perezida kagame yavuze ko hari hashize imyaka ikabakaba muri mirongo itanu amenyanye n'uwo nyakwigendera yavuze ko nubwo yitahiye yari yarabonye bimwe mu byatumye yiyuha akuya agiye yarageze igihe cyo kubona ibyavuye mu mbaraga mu byo yagizemo uruhare igihugu aho cyavuye arahazi aho cyari kigeze tuzabibonye tuzabizi mu ijambo rye perezida kagame yibukije ko nyuma yo kubohora u rwanda igihugu gihora mu ntambara zitandukanye nta gihugu cy'amahanga cyangwa undi muntu wo hanze y'u rwanda ku giti cye yeruye mu mazina gusa yongeye kumvikana avuga ko hari abashaka guhora bagenera u rwanda uko rwabaho n'uwarutegeka mu mugambi wo kuryanisha abarutuye bigahoraho buri munsi buri munsi bakaza bavuga ko badashaka uyu bashaka uyu uyu niwe ukwiriye kuba iki rimwe na rimwe waba wabamenya ukabaza ariko harya wowe ubwo ubifitiye uburenganzira ki kubwira abanyarwanda uko bakwiriye kuba abakwiriye kubayobora murabizi ntabwo nirwa mbitindaho hari n'abo tutakiri kumwe kandi bari bakwiye kuba bari hano hari n'ababitakarije mu buzima bwana kanizuyusi bihira umusesenguzi mu nzego zitandukanye yagerageje kudusesengurira iby'imvugo y'amarenga ya perezida kagame abo bumvise eh, harimo ibihugu by'abazungu ntakwirirwa mvuga amazina wenda kubera ko bimwe tunafitanye n'umubano mwiza ariko hakabamo abantu n'ubundi ba- baturwanya none se nk'igihugu iyo ubona twohereje ambasaderi bakamwanga aba kabiri numvise yavugaga ni abandi kuko barwaniye igihugu ariko bageze mu gihugu bagira imyitwarire itariyo ishakwa n'inkotanyi abo ngabo natangamo urugero nka kayumba n'abandi bakorana kuri iyi ngingo perezida kagame avuga ko koroneli karemera yari yarayirenze byemeza ko yagiye ahura n'abamugerageza mu bihe bitandukanye ngo abe mu murongo w'abasenye igihugu ariko akabima amatwi agasaba n'abandi banyarwanda kugera ikirenge mu cye mu nyungu z'igihugu icyo nshimira karemera kandi n'ubundi nicyo cyagombaga kuba abo bantu baramugerageje baramugerageje baturuka impande zose bagashaka kumukoresha nk'uko babigenje ku bandi byo bikanakunda abo navugaga bakiriho batari muri iki gihugu ariko ntibyabahiriye agiye abizi agiye azi ko tubizeranyeho ariko ubona uvuga ngo agiye neza koroneli wavuye ku rugerero kamiri sadiki karege ni murumuna wa koroneli karemera watabarutse uyu niwe wavuze mu izina ry'umuryango ashima uburyo igihugu cyababaye hafi mu bizazane bahuye nabyo nyakubahwa perezida wa repubulika bayobozi bakuru b'igihugu cyacu twebwe umuryango wa karemera turabashimira cyane kuba mwaramufashije akaramba akamaranira kanseri imyaka cumi n'itatu yose turenda kandi kubashimira ko kuva karemera twamenye ko yitabye imana ubuyobozi bw'ingabo bwaradufashije cyane igihe twakoraga kugeza n'uyu munsi Ambasada Karemera Imana ikomeze imwakire mu bayo urupfu rwa ambasaderi koroneli yosefu karemera rwamenyekanye ku itariki ya cumi n'imwe z'uku kwezi amakuru yatanzwe n'umuryango we akemeza ko yazize indwara ya kanseri yari amaranye imyaka igera muri cumi n'itatu ufatiye ku makuru y'umuryango byumvikana ko kuva mu mashuri abanza kugera mu ya kaminuza ambasaderi karemera yayigiye mu buhungiro mu gihugu gituranyi cya uganda yinjiye mu gisirikare mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo inani na gatandatu muri uganda perezida kaguta yoweri museveni akimara gufata ubutegetsi mu rugamba rwo kubohora u rwanda karemera yari afite ipeti rya kapiteni akuriye itsinda ry'abaganga bavuraga abasirikare babaga bakomerekeye ku rugamba nyuma y'urugamba koroneli karemera yakoze imirimo itandukanye irimo kuba yarabaye minisitiri w'ubuzima abaminisitiri w'uburezi ndetse anabanaambasaderi w'u rwanda mu gihugu cya afurika y'epfo karemera kandi yabaye umusenateri mu ngoro y'inteko ishinga amategeko y'u rwanda atabarutse afite imyaka mirongo irindwi y'amavuko mu mirimo ye ya nyuma koroneli karemera yabarizwaga mu kanama ngishwanama kagizwe na zimwe mu nararibonye akabagira ubusanzwe ijwi ry'amerika i kigali imibare y'abagore bapfa babyara yariyongereye cyane mu mwaka ushize biturutse ku ibura ry'imiti n'ubuvuzi bukwiye mu nkambi z'impunzi muri tanzania leta yemeza ko icyo kibazo gihari ikavuga ko hapfa abagore batanu buri kwezi mu nkambi za nduta na nyarugusu james jovin abaha iyi nkuru mu nkambi ya nduta hasigaye ivuriro rimwe rikuru rigenewe kuvura abantu hafi ijana na mirongo ibiri bajya kwivurizayo buri munsi harimo n'abakenyezi bibungenze amavuriro mato mato yahora afasha kugabanya ibitigiri by'abajya kwivuriza ku ivuriro rikuru hafi yose yarugaba no mu ndwi ishize mu nkambi ya nduta umukenyezi umwe n'akayoya bose hamwe baritavye imana mu masaha make ahegeje kwibaruka bivanye no kubura imiti n'ubuvuzi bukwiye ibi byemezwa na zimwe mu mpunzi zahaye ikiganiro ijwi ry'amerika kandi biteye impungenge cyane impunzi z'abarundi mu nkambi za nduta na nyarugusu ijwi ry'amerika ryavuganye na zimwe mu mpunzi zahungiye mu nkambi ya nduta batubarira uko byifashe muri iki gihe abakenyezi benshi bariko barahitanwa n'imbanyi bitokanye n'uko aba badukurikirana batakidukurikirana ibitaro barugaye mu mazone cumi n'umunani y'abantu baba bahari inzu ku nzu ni intambuko zitatu ubwo irushyikira inzu y'uwundi muntu kandi ababyeyi ni benshi bibungenze bariko barahitanwa n'imbanyi ku kiringo cy'uko batariko baradukurikirana hasigaye ivuriro rimwe ryonyene kuko bibonekana yuko ababyeyi bava mu mi- mu mihana yabo barushe gushika ku bitaro kuko ari kure kandi hasanzwe hari ivuriro rimwe ugaca uraba kandi n'ukuntu ni basikeri ntibikunda yuko umurwayi ushobora kumutwarira ku ibasikeri kuko amabasikeri barayabujije ngaha mu nkambi yuko atembera ku bw'ivyo rero izo zose n'ingaruka mbi zigaruka eh, zigaca zishikira abavyeyi mu matohoza aheruka gukorwa n'igisata cy'ubuvuzi mu nkambi ya nduta yerekana ko abakenyezi bibungenze barenga gato mirongo icyenda na batanu bibaruka hafi buri kwezi abagira ikibazo mu gihe cyo kwibaruka bisaba ko bimurirwa mu bitaro bikuru muri komine kibondo gutyo bigatuma benshi bapfira mu nzira batarashika kwa muganga umuyobozi mukuru w'igisata cy'impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu cya tanzania sudi makibasi avuga ko atamigambi leta ifise yo kugabanya no gukemura ico kibazo Hali ya afya ikoje kambini?
ibijyanye n'amagara y'abantu bimaze gute mu ikambi Hali mkienda kwenye zahanati ikoje?
iyo mugiye ku madispenseri bimeze gute ku bitaro bitoya bimeze gute Hakuna dawa, nta miti ihari hakuna madaktari.
nta baganga bahari Kwa nini?
kubera iki Idadi ya mahitaji kwenye usaidizi wa kibinadamu ni kubwa mno.
igitigiri cy'ibikenewe ku bijyanye no gufasha kiremwamuntu igitigiri ni kinini cyane Wakati uwezo wa kuhudumia hayo mahitaji ni mdogo sana.
mu gihe ubushobozi bwo gutorera umuti izo ngorane ubushobozi ari buto cyane na unaendelea kupungua.
kandi ubwo bushobozi bubandanya kugabanuka uretse ico kibazo gihangayikishije abavyeyi bibungenze bariko barapfa ku bwinshi ku mvo yo kubura imiti n'ubuvuzi bukwiye umubare w'abana bavuka batarageza igihe nawo wariyongeye bigatuma benshi bapfa ubufasha bwo kubundikira ntibukwiye nabwo nyene abenshi babundikiwe ni bake batahana abana bakomeye bugwahiye mu ibundikiriro hamba ni kubera ibikoresho vyo kubundikira bidakwiye nyene bitaboneka neza ugasanga abavyeyi inda zikorotse bataha bahetse amaboko nta bana batahana izo mpunzi zisaba leta ya tanzania n'amashyirahamwe yita ku mpunzi nyabuna kwikubita agashi mu ntumbero yo gukurikiza amategeko agenga impunzi no gutanga ubufasha bukwiye nico gituma rero dusavye leta ya tanzania na unhcr hamwe na msf n'andi mashyirahamwe ajejwe gutanga imfashanyo ngaha mu nkambi ikibazo c'amagara y'abantu n'ukuri gikurikiranwe gikurikiranwe kugira ngo impfu zishikira abamama bibungenze n'abana bakivuka zigabanuke canke zihere burundu ibitigiri vya nyuma biheruka gutangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi ya ser mu mpera z'ukwezi gushize kw'icenda impunzi z'abarundi zisigaye mu nkambi ya nduta zishika ku bihumbi mirongo itanu n'itandatu mu gihe mu nkambi ya nyarugusu hasigaye impunzi z'abarundi ibihumbi mirongo ine n'indwi majana atanu mirongo ibiri n'icenda gusa ibitigiri by'abataha ku bushake byaragabanutse cane muri iki gihe basanga ico bahunze kitarakemuka kuva mu nkambi ya nduta iri mu gihugu ca tanzania james jovini kubw'ijwi ry'amerika Mu Burundi inteko ishinga amategeko umutwe wa sena wahamagaje minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo gutanga ibisobanuro ku mpamvu leta itanga akazi byageraho kubishyura bigafata igihe Thierry Ndayishimiye abaye ibindi kuri iyi nkuru ibibazo byashikirijwe n'abagize inama nkenguzamateka y'u Burundi bigaruka cyane ku ngorane zihanze igisata c'ubushikiranganji bujejwe abakozi n'akazi zitegerezwa gutorerwa umuti byihuse kuko zigira ingaruka mbi ku bakozi n'akazi muri rusangi izo nazo zirimo uburyo budatunganije neza bwo guhemba abakozi ikoranabuhanga ritifashe neza n'ibindi bitandukanye bamwe mu bagize inama nkenguzamateka bagarutse cyane ku kibazo kirabana n'abakozi ba leta binjira mu kazi bakamara amezi menshi badahembwa babajije umushikiranganji Veniste Muyabaga atwara ubwo bushikiranganji aho bipfira iyo umwigisha yahagarikiwe umushahara amaze amezi cumi n'atatu cumi n'ane atararonka uwo mushahara wiwe igihe gishika hiyo umuntu adasiba gutakamba abuze iki ko mwoshiraho komisiyo iri permana dedosiye bakazigira hamwe nk'uko muba mwazigiye hamwe muri ko murarukita kugira ngo bireke gutwara uwo mwanya wose abantu bari ku kivi batariko barahembwa uyu mukenguzamateka nawe avuga ko ubwo bushikiranganji bwari bukwiye gufata mu minwe ikibazo c'abakozi bakarazwa ishinga no kubona abakozi bakora neza kuko batunganirijwe ibyo basaba mategezwa kugira susi abakozi banje baraye batariye ukanagenda ukaravuga ati yewe mukoresha hari ibyo utari kuramutunganiriza kuko niho tu- twiteze eh, akarusho rohandoma niho tuyiteze umushikiranganji ejo abakozi n'akazi yasiguye ko impamvu nyamukuru bitera ari uko abinjira mu kazi bashasha bataba batanze ibyangombwa bikwiye bisabwa n'amategeko ni ukuri iyo preoccupation navuze ko itazosubira kubaho kuko tumaze kubona ibyo bya- byagoranye ubu twaciye dushyiraho eh, ibyo tuma bidasubira kubaho kuko umunsi wa mbere dushaka ko atonda ku kazi azi neza ko dosiye bikwiye ingorane yari ihari ni uko yatanga gukora akajya gukompeta kurondera dosiye mu nyuma ariko naho biri uko abashingamateka ntibanyuzwe n'iyo nsiguro uyu mushingamateka avuga ko ubwo bushikiranganji bwategerezwa gushiraho abakozi basuzuma ko umukozi akwije ibyangombwa mbere y'uko yinjira mu kazi leta y'importi ingene ashobora kuba yarashyitse iwanyu adakwije ko habwirizwa kuba hariho n'urundi rwego rujejwe kuraba yuko amadosiye yose aza mu bushikiranganji iwanyu avuye ku mukoresha akwije ibisabwa ijwi ry'amerika ryashatse kumenya ico kibazo uko kivugwaho mu bakozi bagize amashirahamwe y'abakozi mu burundi rivugana na sabyimana celestin umukuru w'urunani mpuzamasendika abo mu burundi kosibu urumva nk'umukozi w'umwarimu nibo bategereza gutanga idosiye yiwe ubushikiranganji bw'abakozi ba leta kuko abakozi ba leta nibo baca baharura imishahara yiwe nibaza rero ko ikibazo kinahagaze ngaho gahuraho umushikiranganji nk'aho ari umwarimu bw'indero cyangwa ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ari ukora ntibabitanze hageze mugabo yababaje yuko umuntu akora nk'amezi atandatu ntaba arahera profeseri desire nisubire arongoye sendika y'abarimu muri kaminuza y'u Burundi kuri mikoro y'ijwi ry'amerika nawe avuga ko bobo bahemberwa ku gihehe gusa hari ibyo adashima gusa turidoga ko umushahara ubu duhembwa atacu umaze turavye n'agaciro k'ama- ah, k'amadolari mu burundi ntaco umuntu agikorera kweri n'ubuzima burazimba niyo ngorane ihambaye zimwe mu nyishu z'ibibazo bihanze igisata c'abakozi n'akazi harimo gushiraho uburyo bushasha bwo gutunganya ibyangombwa n'imishahara hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga bugezweho nk'uko bishikirizwa n'abagize inama nkenguzamateka umushikiranganji veniste muyabaga amenyesha ko hagiye gukoreshwa ubuhinga bushasha mu gukuraho izo nzitizi zose zihari byaraheze vuba rero bigiye kuja mu ngiro kugira ivyuma byose bikingirwe uretse ibyo mwashikirije biratahuritse yuko ivyuma nka bijya tutabishize ko tutabikurikiranye kononekaye ni agahombo kanini ku gihugu ivyo ni ntevyo tukorerako ni ukuri eh, mwitwarariko urahari vuba bizoja mu ngiro ikindi umushikiranganji yishuye ko ni ikibazo kijanye n'uburyo bwari busanzwe bukoreshwa mu guhemba abakozi aho bwagenzurwa n'abanyamahanga kandi bugatwara uburyo bwinshi ku bayikoresha umushikiranganji yamenyesheje ko igiye guhindurwa aho hari n'inyigisho zategekanijwe ku bahinga bose bize igisata c'ubuhinga bwa none babishoboye bazokwifashishwa mu kubishira mu ngiro cyerive ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali umuyobozi wa hcr ishami rya oni ryita ku mpunzi philipo grandi yabwiye abadiporomate bari mu nama ngarukamwaka y'iri shami ku wa mbere i geneve mu busuwisi ko ibihugu bidakwiye gufunga imipaka bibuza abimukira kwinjira kuko atari cyo gisubizo ahubwo ko hakwiye kureberwa hamwe mu mizi igituma bahunga mugenzi wacu tim harris ishimwe yavuganye na michel niyibizi uri muri komite ishinzwe ibibazo by'impunzi z'abanyarwanda mu gihugu cy'ububirigi amubwira ko ibyo gahanda yibanzeho ari ibibazo by'intambara n'imyuzure ituma abantu bahunga filipo ganzi koko yavuze ko hari ngo abantu ibi- miliyoni ijana na makumyabiri n'eshatu z'abantu bahunga ibihugu byabo bava mu byabo Na- nifuzaga ko we yagomba ku- ku- cyane kureba uku- impamvu impamvu abo bantu bahunga igihugu cyabo cyane cyane ni ni intambara ni imyuzure mbese nibyo yibanzeho ariko ntabwo yavuze ku bijyanye no- no- n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu kutubahiriza eh, amategeko mbese ibyo bita violation des droits de l'homme mu gifaransa aho kugira ngo arebe ukuntu izo mpamvu zavaho surtout ni impamvu za politiki aho kugira ngo ajye kureba uko kubuza abantu ngo ngo ntibare- ntibohereze kuko nabyo si byiza nk'uko byabaye ku- ku banya- ku- ku rwanda na n'ubwongereza gufata impunzi ngo zi- ngo zi- bazi- zijye zijye mu bindi bihugu ariho bigera ikibazo cyazo hariya filipo nawe ya- yabikomojeho avuga ati ntabwo ari byiza ko abantu bafunga imipaka noneho nari ngiye kugira kuko yavuze ko ah, ah, abategetsi bakwiye kubanza kureba ibibazo mu mizi bituma abantu bava mu bihugu byabo ahubwo abasaba ko batafunga imipaka ko atari cyo gisubizo nibyo nibyo uvuze nibyo koko A- a- reba wowe yavuze ngo ntibafunge imipaka kandi yashoboraga gu- guhera ku kibazo gitera eh, abantu kuva mu bigo byabo I- icyo kibazo kirazwi niyo mpamvu na loni kugeza ubu ngubu nta- nta kigaragara i- ikora kugira ngo i- i- impagarara ziri hirya no hino mu bihugu zibiterwa n'ibihugu byashyizeho onu Nge- ntareba nko navuga nk'ikibazo cy'u rwanda ikibazo cy'u rwanda tu- aba- aba- abanyarwanda bava mu gihugu cyabo ibyo bihugu by'ibihangange biba bifitemo uruhare ku buryo njye nkeka ko iriya nama ni nziza ariko rero ntibe kwiyerutsa ahubwo yige ibibazo ku- uhereye ku mizi kuko n'ibihugu nabyo byakiri mu nzira nabyo ni ikibazo
Ah, tugumye kuri icyo kibazo garandi yavuze cy'uko ibihugu bitafunga imipaka musanga mu gihe ibihugu izi mpunzi ziturukamo zidagize icyo zikora mu kurebera ibibazo mu mizi zituma bihunga abahunga bashobora kwitwaza yuko umuyobozi ushinzwe impunzi yasabye yuko bitafunga imipaka bigatuma umubare w'abahunga wiyongera
hari impunzi burya hari impunzi z'ubwoko bubiri hari impunzi ziterwa no ku- n- zishaka ku- imibereho cyane cyane nk'ubu ngubu hari n'ikibazo cy'imihindukire y'ibihe icyo ni kimwe hakaba n'impunzi zihunga eh, umutekano muke eh, zihunga eh, kutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu ubwo rero i- i- nyega ko kuvuga ngo imu- ibihugu nibi- nibifungure ibihugu ibyo bihugu ntibi- ntibizashoboka ko bifungura kuko nabyo ubwabo kugira ngo zi- zi- zi- zi- zi- zireke impunzi zize zi- izo mpunzi nazo ziza- ziza- zizatera ibi- i- ibyo bihugu zizakira ibibazo kandi hasi ntabwo yiteguye gufatanya n'ibyo bihugu bya- byazakiye kugira ngo eh, zifashwe Ah, ibihugu by'ubutaliyani na rubaniya biherutse kugirana amasezerano ah, ku buryo muri rubaniya hubatswe ibigo bibiri byakira abimukira ibi byaba bijya mu mujyo w'ibyo grandi asaba abategetsi b'ibihugu kudafunga imipaka ni nka bya bindi u rwanda narwo rwakoze um, ubu- n'ubwongereza ku buryo rero iriya politiki yo kuvuga ngo ntibajyane im- impunzi ahandi bago- niba impunzi igeze mu gihugu nk'uko no mu mategeko ya hcr bivuga bivuga, impunzi igeze mu gihugu igihugu cya mbere yagezemo ira- eh, icyo gihugu nicyo gishinzwe gu- gukemura eh, ikibazo cy'izo mpunzi hari ubutumwa bushobora kugenera abahunga ibihugu bibakira ndetse na hcr muri rusange bereka mbere kuri hcr nikore umurimo wawe wayo wo gutabara impunzi wo kuzivuganira ari ku bihugu byazakiriye ari no ku bihugu bya- zaturutsemo kugira ngo hagaruke umutekano impunzi zi- zisubire mu bihugu byabo mu mahoro ku bihugu byakira impunzi byaba byiza ko ibyo bihugu byakira izo izo mpunzi zigakemura ibibazo eh, by'izo mpunzi uko zishoboye zikashaka ubufasha zifatanyije na hcr ku mpunzi rero byo nta- urebye umuntu kugira ngo ave mu gihugu cye agende ni uko aba afite impamvu icyo nabwira izo mpunzi aho zigeze muri ibyo bihugu ni ukwitwararika zikagerageza kumvikana kwicisha bugufi na- n'abayo- n'ubuyobozi bwazakiriye noneho baka- mbese bakabana neza n'abaturage basanze Ah, ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvugana n'ijwi ry'amerika Eh, murakoze cyane
inshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimiye ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi ry'amerika nshimiye kandi na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru no kuyabagezaho ibiganiro byari bihagarariwe na edi rwema nadia taha niwe washyize hamwe amajwi naho kuri mikoro nari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubabifuriza amahoro n'amahirwe mugire ibihe byiza